inzamba inzamba irasamirana
amakuru na jean baptiste bireha
turi kuwa gatatu n'igenekerezo rya cumi na rimwe nyakanga ni umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radiyo inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu kirundi mukaba muyashyikirizwa na jewe jean baptiste bireha nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira umukenyezi yagirizwa kuba yashatse kwaka ubuzima uwo bahoze bubakanye hamwe n'umwigeme w'imyaka cumi n'itanu nawe yagirizwa kuba yishe imbonerakure yashatse kumufata ku nguvu bafungiwe mu gasho k'igipolisi nyanza rake ababo basaba ko borekugwa ngo kuko bariko bararenganywa naho byakabaye aho munyororo akiswe n'amagara arengutswa imbere ya sentare ibyo nibishikirizwa n'umushinga manza Gustave Niyonzima ni nyuma yaho sentare nkuru ikukira muha kuri uno wa kabiri yarengukije muganga Christophe Sahabo yahoze ari umuyobozi mukuru w'ibitaro Kira Hospital kandi arembye cyane umushinga manza Gustave Niyonzima aranegura iryoho nyangwa ry'amategeko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo ntibutahura icyitwa intwaro rusangi ngo ahubwo bukoresha intwaro y'agakinyizo kuri uyo wese badasangiye ibyumviro ibyo bivugwa na Frederic Bamvumyumvira inararibonye mu mugambwe Sawanya Fodebu akaba arongoye urunani Sefora Rusha abishikirije nyuma yaho kuri no wa mbere mu ijoro habomowe ingoro nshasha y'umugambwe Sawanya Fodebu n'ugwaruka rw'imbonera kure ku mutumba Butembe muri zone Butanuka ni muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza aya n'ayandi ni mukanya ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi itatu akaburungu inzamba akaburungu org ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutungane umukenyezi n'umukobwa w'umuyabaga barafungiwe mu gasho k'igipolisi nyanza rake umukenyezi yagirizwa kwica uwo bahora bubakanye umwigeme w'imyaka cumi n'itanu nawe kwica imbonerakure yoba yagomba kumufata ku nguvu amuteye ibuye imiryango yabo isaba ko borekugwa atagisabwe iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Frank Kaze Chantal Ndayishimiye yahagaritswe n'ugwaruka rw'imbonerakure ku munsi wa mbere ino ndwi amasoko ya radiyo inzamba avuga ko uwo mukenyezi yahagaritswe ku mutumba asanzwe abako wa mugerama muri iyo komine ni nyuma yaho hatorewe ikiziga c'umugabo bahora bubakanye azwi ku izina rya kwizera hafi yaho asanzwe aba ubu rwaruka rwa sendedefdede rwagiriza chantal ndayishimiye ko ari we yaroze umugabo wiwe mu gihe yari amaze indwi zibiri ataye akomoka aho bivugwa ko yoba yafatwa nabi n'uwo mugabo ubu rwaruka rukaba rwaciye rumutwara mu gipolisi inyanzarake umuryango wa Chantal ndayishimiye usaba ko wabo yorekugwa kuko ataruhara yagize ku rupfu rw'umugabo wiwe uwundi afunzwe ngaho mu gasho k'igipolisi inyanzarake ni umwigeme w'imyaka cumi n'itanu uwo nawe yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze inyuma yaho hapfiriye imbonerakure yitwa juvenal nikiteretse ngo yapfuye yatewe ibuye n'uwo muyabaga w'umwigeme mu gihe juvenal nikiteretse yariko amwiruka ko hamwe n'abandi bana babiri bari kumwe bari kurondera inkwi mu bigazi impande y'uruzi rwaba rugabura igisagara ca nyanzarake n'umutumba mugerama juvenal yahavuye atwarwa mu bitaro vya nyanzarake aho yahavuye acikanira mu nyuma igipolisi gihagarika wa mwigeme ku mvu z'amatohoza ayandi masoko avuga ko uwo mwigeme yivunye mu gihe yariko ahunga iyo mbonerakure yagomba kumufata ku nguvu ibyo ariko mu gipolisi barabihakana nubwo abajyango babo hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu mipereke na fenadeb baguma basaba irekurwa ryabo n'ubu baracapfunzwe tukiri mu gisata kijanye n'ubutungane sentare nkuru ya muha mu gisagara ca bujumbura yaraho nyanze amategeko mu gushaka kuburanisha mu nyororo akitswe n'amagara ivyo nibishikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima agafatira kuri Christophe Sahabo kuruno wa kabiri yarangutishijwe n'iyo sentare aremvye cane uwo mushingwamanza yiyumvira ko ubutungane buzobanza kureka uwo munyororo akabanza kwivuza neza imbere yo gusubira kumurengutsa kuko ngo ni uburenganzira bwiwe tumwumvirize ni ibintu bitumvikana ko umuntu ashobora kumara e, indwi yose asaba ko yokwivuza abajejwe ibohero e, bajaruye bakabifata minenegwe gushika haza kuburana bikanka kubera amagara mu kitse rero ni ibintu bitesha isoni ishusho ya sentare nkuru yamuha ishusho ry'ubutungane kandi ishusho ry'ibohero rya ruyigi n'ibintu bidashobora kumvikana none boshima gute ko umuntu aza kuburana ngo ashobore kwisigura ku byo yagirizwa agwaye ubwo butungane nyene uca ubona ko buhengamye uru rubanza rwiwe ari urwa politiki atari urwo kuburana koko kandi ikindi gitangaje n'ukungene bashobora kureka umuntu akaza agwaye gutyo bakamwemerera ko ashobora kuburana sentare yategerezwa gukora kugira imureke yivuza akire neza azoza ameze neza ku buryo azoshobora kwisigura akaburana ku bimwagira byose ameze neza niho bazoba bariko barerekana ko atakiri cinyegeje inyuma n'ahandi birateye agahinda birateye isoni amategeko aratomoye aramurekurira kwivuza afise ubwo burenganzira ariko yama yabwimye kandi uriko urarabana dosiye yiwe yama irangwa n'utunenge twinshi tudashoboka biboneka rero ko iyi dosiye igoye gutahura benshi bayibonamwo ko hari imvo za politike zija imbere hako ibintu bigaragaza ukuri vy'ubutungane no kuburana vyoja imbere ni ibintu rero bigaritse cane tumira amate hanyuma tubandanye nayo tubateguriye
inzamba tuve mu gisata c'ubutungane dutandukire gisata kijanye na politike umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uriko uratwara abantu ku gikenye nico gituma abategetsi baturuka muri uyu mugambwe batarota bumva ico ari cyo demokrasi ivyo bishikirizwa na Frederic Bambunyumvira umwe mu naribonye z'umugambwe Sabanya Fodebu akaba arongoye na Nisefora Rusha akaba avuga ko muri demokrasi ari ukwemera ko imigambwe myinshi mu budasa bwayo ishikiriza ivyumviro bitandukanye Frederic Bamvunyumvira abivuze nyuma yaho kugenekerezo rya cenda Nyakanga mu ijoro aho ingoro y'umugambwe Sabanya Fodebu iri ku mutumba Butembe ni muri zone butanuka muri komine mpanda mu ntara ya bubanza ibomorewe n'urwaruka rw'imbonerakure uyu munyepolitike akababazwa n'uko abakora bene ivyo vyaha no guhanwa badahanwa tumukurikire igihe wewe uri ku butegetsi utumva ivyo kuko basambura ingoro y'umugambwe na basendedefudede kandi ntibahanwa ahubwo bakomerwa amashi muzumviriza nta n'umwe azovuga ati bakoze ibitari byo kubera ko bose barabihurirako bisigure ko imigambwe myinshi ntibigeze bemera kwibaho mugabo bakayishima akantu kamwe kitwa amatora kubera ko ayo matora bayiba bagacinyiza abanyagihugu bakabatera ubwoba bagaca banyakura ubwo butegetsi bagaca bavuga ngo twatowe mugabo batemera iyo ngendo ya demokarasi iyo ngendo y'imigambwe myinshi ituma amatora aba icya kabiri ni uko mu bijyanye na demokarasi hariho ukungana imbere y'ibyo abanyagihugu bafitiye uburenganzira redwa wowe ntushobora kugira uburenganzira bwo kutoteza uyundi uwundi akagira uburenganzira bwo komoka bwo kwiruka iyo ni ingendo yo gusambura igihugu si ingendo yo kubaka bwa gatatu hariho ukwihanganiranira tubifatanya na kimwe cya mbere bijyanye no kugira ibyumviro bitandukanye bidasa n'ibyawe si ukubera ko mfite ibyumviro bidasa n'ibyawe ko nca ncika umwansi ahubwo nabwiza gucika umukunzi kubera ko icyo gihugu uri kuragwanira nanjye aricyo ndi kwanagwanira ariko tubona ibintu ku buryo budasa babwiza gushima uti n'intashika ngaha urya nawe azoca aca muri iriya nzira umunyagihugu amererwe neza ingorane tugira ni uko byose tubiraba twikwegera ko turaba inyungu zacu gusa
Frederic Bambuyumvira asigura kandi ko abategetsi ba CNDD-FDD batagira ukwihanganirana haba mu byumviro canke mu majambo no mu bimenyetso by'iyindi migambwe arico gituma bakwiye kwikubita agashi bagahindura ingendo n'ubu dose twumvirize Frederic Bambuyumvira ico ngaha rero ni ibijanye n'ingoro amabara ibiranguye umugambwe wowe wibonye ntucusesemwa ngo he wa mugamba ngo reka ndawukure kuko nawe ubamo iyo ngoro iyo ngoro si yombi nako intama zahari bazogira n'iyindi ingoro nivyo vyumvira wowe udashaka nivyo vyumvira udashaka ni wewe mubi kuko utarategera ico urondera ahubwo abwiza guhanwa n'amategeko icya kane ni ugusonera e, ukwishira no kwizana e, mu vyo abantu bavuga by'abantu bandika muko abantu bagira amashirahamwe ubwo n'uburenganzira bw'abantu ni ukuvuga abantu bakumva ko ibyo bashobora kubikora umutima uri mu nda ariko urumva ntibashaka amashirahamwe akavuga ibyabo ntibayemera ko haza abavuga ibimenyeshamakuru bitabashigikira ibivuga ibyo badashaka barabigwanya hanyuma hagakenera rero ikintu cyitwa guhindura ingendo mwemeye kujya muri demokarasi mu bisanzwe habwirizwa kuza ikintu cyitwa guhindura ingendo ndibuka icyenda na gatatu mu kwezi k'umunani harabaye isekeza yo kuza kwigisha mu gihugu icyo ari cyo ingendo ya demokarasi mu buzima bwa minsi yose ndibaza ko icyo kintu gikwiye gusubira kikigishwa hose mu gihugu iyo ngendo ya demokarasi mu isi ni ukuvuga ingene abantu babwirizwa kwifata mu ngo ingene abantu babwirizwa kwifata mu kazi ingene abantu babwirizwa kwifata muri ibi na biriya mwisunga iyo ngendo ya demokarasi ikwemera ko ubana n'abandi ko atari wewe gusa ubwirizwa kugira itegeko abandi bose bagakurikira iyo sendedefudede rero ndumva ko itarategera ibi kuko abo bariko baragira ivyo basambura amazu y'ini migambwe bafata amazirantoke bagatera ku ku mazu y'indi migambwe ibyo byose byerekana yuko abo bantu bakiri inyuma babwiza kuba barahinduye ingendo ni ukuvuga rero igihe batarahindura ingendo n'ibi by'imigambwe nibabivemwo bagenda baba abandi basanzwe kubera ko womenga n'abantu badategera namba uwundi ko afise akamaro ahubwo usanga ari kumwica kumutuza kumukubita ibyo ni iby'ababantu mu gisata kijanye n'indero naho imidogo ni myinshi mu bavyeyi bafise abana bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro mu ntara ya Ngozi bavuga ko babashize mu mashure ya kure aho usanga hari abarungitswe mu ntara za Makamba n'ahandi bakabona ko kwiyunguruza bizobabera intambanyi kuko itike yaduze ku rugero rudasanzwe basaba bijejwe gukemura ico kibazo bakanatorera inyishu ikibazo c'ibura ry'ibitoro ryabaye ndanse iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Odanse Nimbona imbere y'ikiringo kidashika indwi yose ngo umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu utangure ababyeyi bo mu ntara ya ngozi bafise abana bahejeje igice ca mbere c'amashuri yisumbuye bavuga ko batabona uko bagiye kubarungika ku mashuri kuko babashize mu mashuri ari mu ntara za kure bavuga ko hari aho wasanga ishuri ryose barishize mu ntara ya makamba aho bavuga ko n'ibihumbi ijana bidashobora gushikanayo umunyeshuri umbirize turabuze ayo dukeneye tubira kuko inyuma yaho amabuyandizizokeye y'abana habonekanye yuko usanga umwana avuye ingozi bagaterura ishuri ryose bakagenda i makamba nyazarake ubu rero ntitubona ingene tujya kubigenza mu gihe kwiyunguza ari ingora bahitse ngaha mu gihugu igitoro barimo batwemeyeho kizoza gushika ubu ntikiraboneka ibintu ntabirahinduka ntitubona ngene twimije kubika abana bacu kuva ingozi uje inyanza rake sinzi ko nuwotanga ibihumbi ijana yoshikayo ubu rero sinzi ibigiye kuba bavuga ko naho bogurisha amatongo batobishobora kuko bosanga buri gice bagurishije itongo basaba leta kugarukana otrako zitwara abo bana ku giciro gito nk'uko byahora mu myaka yahera tibagiye kuyisaba ko yotorera umuti ingorane z'igitoro muri tuzungika abana tugurije amatongo mu cya kane tugurisha ayandi mu cya gatatu ayandi uwo ni umwaka umwe imyaka itatu ine izogenda gute ubu twose dushana nayo tumira ababyeyi ntitubona ibigiye kuba turiko twibaza yuko abo ushobora gutera akamo leta yova mu gace igatuma itanga y'amawutara ko no kwa kera kuguza abo banyeshuri bazofata izo ngendo ndende canke ico gitoro harabe nkuko bacemeye kize kugira turabako bavuye twaruhuka ikibazo gikomeye cyane uruganda rw'amakuru rwa radiyo inzamba agateka kawe twarondeye ubujejwe indero mu ntara ya ngozi jean pierre ndikuryayo kugira ngo agire icyo abivuze ko ntitwashoboye kumuronka imbere yo gusozera ano makuru dutandukire gisata kijanye n'ibidukikije aho imodoka imwe yo mu bwoko bwa Alione yahiye iratokombera inzu irasha n'ibiri muri iyo nzu byose birasha iryo sanganya ryabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri muri quartier birimba iri mu gisagara ca rumonge amakuru ava muri ico gisagara avuga ko uwo muriro wavuye ku gitoro cariko kirakugwa muri iyo modokari yadutse igasha hari ivyo bikoresho byatse hari n'umukenyezi yahiye ku kuguru nk'uko ayo makuru nyene abandanya abivuga mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka yagerageje gutabara ariko biba imfagusa mu gihe hibonekeza ubukene bw'igitoro mu Burundi hari abaja kunywesha amamodokari yabo muri Tanzania bavuye mu ntara ya Rumonge basubiye muri iyo ntara bagaca babisukanura kugira ngo bigurishwe kuri magendo abanyagihugu bagasaba ko iyo ngendo yohagarara ku neza y'imiryango yahombera igihe hadutse amasanganya mwe nayo Nino ngaha duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yompi ano makuru mwashikijwe na jewe Jean Baptiste Bireha mugire aho muba mwubahwe na gahwane